iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye ndabashuhuje mwabonye imana ikingura muri kumwe na thomas kamirindi ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda muri uyu mwanya muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda mudusangiye kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu amakuru mu rwanda ni ifungwa ry'umuhungu w'umucuruzi ukomeye mironko francois xavier uyu avuga ko ari akagambane hari akandi nari nibagiwe umwana yambwiye yuko ngo umwe muri bo yaravuze ngo bazamwumvisha avuga se muri iki gihugu n'isi y'uyu munsi turimo abantu bakivuga batyo ngo bazumvisha abandi kandi koko bakabikora mironko francois saveri nyiri uruganda rukora ibya plastique rumwe mu nganda za mbere na mbere zashinzwe mu rwanda n'abacuruzi b'abanyarwanda mu burundi imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ifite impungenge ko guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bizakomeza ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na diane ninahazwe umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yagenye umurundikazi giovanni biha mu kibanza c'icegera c'intumwa idasanzwe ya onu muri afurika y'uburengero na sahel madamu giovanni biha yari asanzwe ari umuyobozi mu biro vy'umunyamabanga mukuru wa onu birabi vy'iterambere imbere yaho yabaye icegera c'umunyamabanga mukuru ashinzwe iterambere mu gisata c'inama mpuzamakungu citaho iterambere n'ubutunzi bwa afurika gifise icicaro ya dizabeba muri etiyopiya yakoreye kandi igisata ca onu kijejwe iterambere pnud mu mpfunyapfunyo ku cicaro caco gikuru kiri new york aha muri amerika abakoranye nawe mu mwanya yamaze new york imbere yo kurungikwa na onu mu bihugu bitandukanye babwije rya amerika ko ari umukenyezi w'incabwenge bipfurije amahirwe masa mu mabanga yiwe mashasha giovanni biha afise impamyabushobozi master mu gifaransa mu vy'ubutunzi yavanye kuri kaminuza ya illinois aha muri leta zunze ubumwe za amerika tukiri kuyavuga irya nino ku isi ibihugu vy'ubufaransa ubudagi n'ubutaliyano vyahamagariye amakungu kureka kwivanga mu matati ya libiya ivyo bihugu vyasavye kandi impande zishamiranye muri libiya guhagarika ingwano atakirinze gusabwa mu itangazo rusange ivyo bihugu vyibukije amakungu ko ibihano vy'ibirwanisho akanama ka onu kajeje umutekano kashiriho libiya bibwirizwa kubandanya vyubahirizwa kuva ubutegetsi bwa muammar kadafi butembagajwe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe libiya iri mu ruhagarara rutavana ko rutegwa hanini no kutumvikana hagati ya leta y'ubumwe yashinzwe biciye mu masezerano yabonetse ahagarariwe na onu n'uruhande rw'umumareshal yitwa khalifa haftar agenzura ubuseruko bw'ico gihugu urwo ruhande rwa khalifa haftar rushigikiwe n'ibihugu birimo uburusiya misiri na emirete z'abarabu biyunze mu gihe onu ku ruhande rwayo yemera ko igihugu kiramutswa fayez al saraj yahawe ubutegetsi biciye muri leta y'ubumwe kuyavuga ku mugabane wa afurika kandi akanama ka onu kajeje umutekano ku munsi wa mbere kazokwiga ku kibazo etiyopiya ifitaniye n'ibihugu vya sudani na misiri ku rugomero ico gihugu kiriko cubaka ku ruzi nile inama yo kuwa mbere uza izoba hakoreshejwe videwo igashobora kuzokurikiranwa n'abavyifuza bose yasabwe na leta zunze ubumwe za amerika aha mwomenya ko etiyopiya yifuza ko urwo rugomero rwitiriwe grand barrage de la renaissance rutangura gukora vuba gutyo igategekanya ko mu ntango z'ukwezi kw'indwi itangura kubuzuza amazi ico gihugu kikavuga ko sudani na misiri vyemera canke vyareka iryo sango ari ntabanduka ni mu gihe ku ruhande rwa sudani na misiri ivyagirije vy'uko etiyopiya ishaka kugwigungana ku nyungu zayo bwite ari vyinshi ivyo bihugu bisanga urwo rugomero ruzogabanya cane amazi yo ku butaka bwavyo onu ihanura ko izo mpande zose ziganira umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe antonio guterres yavuze ko ishirahamwe aramutswa riniteze kuzozihuza aragizwe hirya no hino ku isi tuyasozerere mu karere kuri kano gakuru keza ko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yaraye yemeje ko ikiza ca ebola cari kimaze iminsi carashinze imizi mu burasirazuba bw'ico gihugu caheze umukuru w'ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms tedros adanon grebeus yakeje ico gihugu agisaba guca gishira inguvu mu kurwanya no gukumira ibindi biza bikigihanze birimo virusi ya korona n'agasama ebola imaze gusinzikaza kongo ku nshuro cumi inshuro ya nyuma yemejwe guhera mu kwezi kwa munani mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani aho abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bemeza ko kuva ico gihe yahitanye abantu bababa ibihumbi bibiri n'amajana atatu umushikiranganji w'amagara y'abantu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yemeje ko ico kiza caheze yavuze ko bitoroshe kuri ino nshuro kugituza kuko cibasiye uburere buvugwamwo imirwi y'abitwaje ibirwanisho
diane nini nahazwe urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu no ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru y'ibiyaga bigari aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda ejo bundi kuwa kabiri w'iki cyumweru radiyo yanyu ijwi rya amerika yabagejejeho inkuru y'ifungwa ry'umukuru w'umucuruzi uzwi cyane kandi ukomeye mu rwanda mironko francois xavier umuhungu witwa mironko jean pierre ubushinjacyaha bumukurikiranyeho icyo bwise kwiba amashanyarazi mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika mironko francisco saveri yemeza ko umuhungu we azira akagambane yavuganye na mugenzi wacu eric bagira ubusa ako kagambane gashingiye kuri ibyo uwo mwana ejo yambwiye nanabwiye n'umushinjacyaha impamvu mbivuga bagiye muri kabine z'imiriro ziri hanze barafotora baragenda baramufunga barangije bajya muri urwo ruganda barajagajaga barandika ibintu byose nta muntu uhari ntaki nyiri aho ngaho rero nawe ubwawe ubyumve nta kuntu umuntu yaza kurega amashanyarazi ari hanze afite aho acanira urwo n'uruganda aruvemo agenda mu rwa kabiri narwo rufite kabine yabo umuriro aho uturuka utagize aho uhurira naho ngo ajyemo naho afungure ajyemo abare ndetse atahe ejo yongera agaruke ajye no mu rundi ejo bundi yongera agaruke umeze rwabaye nk'urwa rege ntabwo kiri urwanjye nkavuga ubwo se akarengane karenza ko ni akahe nta nubwo ari n'akarengane gusa ni agasuzuguro gakabije ni nkaho mbese ibyo bintu bitagira nyirabyo kumva ngo mirongo yibye umuriro abantu baratekereje mirongo yakinnye kugeraho ku umuriro ni agahinda ni ikibazo gikomeye hari kandi nari nibagiwe umwana yambwiye yuko ejo ngo umwe muri bo yaravuze ngo bazamwumvisha avuga se muri iki gihugu n'isi y'uyu munsi turimo abantu bakivuga batyo ngo bazumvisha abandi kandi koko bakabikora hagati yawe n'ikigo cy'igihugu cy'amashanyarazi rege muri gukorana mute hari ubwo muri kuvuga nabimeze bite nagiye muri reg ndababaza ntibyagenze bite bati umwana wawe ibyo umuriro none dukora iki ko nakoranye na bamwe kuva kera ibyo bintu ntabyumva n'inganda zose zigikora uretse n'iza purasitike n'izo nari ifite zose ko n'ibyo bintu ntigeze mbyumva byagenze bite ni none ubwo zidakora ubu nibwo bagiye kwiba umuriro ubwo se bari kuwugira bati nta n'icyo bawukoresha bati noneho icyo twakumarira uraduha amafaranga miliyoni icumi umwana wawe turatelefone ugende bamuguhe narirukanse amafaranga ubwanjye amafaranga ndaterura njyana kuri banki bari bambwiye ndirukanka no muri reg ako kanya bantereraho amakashi bati ngaho ugenda ujye aho bamufungiye igikondo turabahamagara bamurekure ndagenda ngezeyo umuntu wo muri rib ati ahubwo dosiye maje kuyohereza ni ubushinjacyaha nkurikije ibyo mumaze kudusobanurira umuntu ashobora kumva ko hagati ya jean pierre mironko n'abantu ba reg bashobora kuba barateranye amagambo cyane nose bagiye kumubwira ngo bazamwumvisha uretse ko yabifashe nk'umwana abona ko nta bantu bashyira mu gaciro bakora ibyo bintu reka nkubwire ikintu kimwe wa munyamakuru we kiriya kigo ni ikigo gicuruza natwe turacuruza ngewe uko nkizi najyaga nkibona mbona uko abantu bitwara kuva kera njye nabonye bafitemo abaterabwoba mbese ni uko bagize bamaze guhahamura abantu abantu bagenda bakigabiza ikigo nka kiriya gikinze bakagikinguza bakajya mu mu nganda bakazijagajura umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu ubwo urumva koko nta kindi kigenderewe ntabwo tuzi ibizava mu butabera igihe yaba umwere mwiteguye kurega ko babandurije izina ibyo ngibyo twareka tukamanza tukamera uko bimera twashaka ko tuvugana tukavugana nk'abacuruzi kuko njye mbafata nk'abacuruzi ntabwo ari abacamanza niyo cyaba gikomeye n'ibyacu byarakomeye bigenda bigira ibibazo biturutse ku mpamvu nk'izi ngizi unyibukije akantu geragera mu mubwire umunsi umwe uriya mwana nanone avuye i burayi ari mu biro turimo tuganira bamukuye ku kibuga cy'indege aje kundamutsa ngiye kubona mbona haje abantu mu biro byanjye bati hano hanze hari umuyobozi w'akarere ka kicukiro witwa ndamage shire ntimubwire yinjira batoya bati ngwino hano hanze ndagenda mpageze nsanga abapolisi abayobozi abanyamakuru nk'ibyo bijya gusa n'ibyo ngibyo baragenda baranzengurutsa ikigo cyose nabwo nahavugiye amagambo ntagomba kuvuga ngo ndazira iki ko haruguru y'iwanjye mpuriyeho no kwa padiri ngo ntabwo twigeze tuharura barancunaguza ntibyarekeye aho ubu nabyibutse uyu munsi buriya harafunze jira yaravuze ati no atahubwo ngiye gufunga araza ashyiraho ingufuri ku ruganda uruganda urwo ngurwo ngoma kumwirukankaho erega byagiye biba kenshi ku buryo nagezeho nanazinuka nkatinya no kujyayo amaherezo amaherezo nyine ubu ngubu byagiye ahagaragara kuko byatangiye kuvugwa ngiye kubishyira ahagaragara ibi bintu ntabwo ari gusa kumva buri munsi w'akarere yaje yafunze araza kukubwira ngo kora ibi n'ibi akwigisha uko ucuruza gukubita umugabo cyane wageraho ukamumara ubwoba nta kuntu bishoboka kugira ngo abantu baze bafate izina mirongo nakoreye imyaka n'imyaka ngo bavuge ngo barajya kuryica uko bishakiye abanyarwanda baca umugani ngo ngo bishya bishyira bishyitso nk'ese ko niba bafashe umuntu bakajya kuvuga ngo ni mirongo bafunze abo babyumva urumva ibyo bintu babyihanganira rimwe umwana ejo naramubonye nicuza n'icyatumye njya kumureba ntakubeshye natangiye kuva nijoro nanariza ruriya ruganda rwari mu nganda zikomeye rwa purasitike rwa purasitike rwazize abanyarwanda kwirwa bancunaguza wowe ukagenda uwo uhuye nawe akagucunaguza ngo dore ngo biriya bishaje wowe uteze ko biriya nabyubatse nkiri muto ukumva barakwigisha ibyo ujya gukora ukumva umuntu w'umuturage aragutelefone ngo wowe ngo mirongo ukagira ngo uri mubyara we umeze nahindutse nk'umubyara wabo ibyo bibwira barimo baranyimajina ntabwo banzi ntabwo bazi mirongo icyo ari cyo mirongo nabaye umunyenganda wa mbere w'umunyarwanda nkorera u rwanda n'ubu ndacyarukorera n'ubwo nshaje bwose aho biha kuvuga ngo baracafushe izina rya mirongo ntabyo bashobora nta n'ibyo bazashobora mirongo francois ndabashimye ku kiganiro muhaye radiyo ijwi ry'amerika namwe murakoze ndabashimiye
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu rwanda tujye mu burundi ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch rifite impungenge ko gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bishobora gukomeza muri iki gihugu ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza Human Rights Watch ayandi mashirahamwe mpuzamakungu ahanira agateka kazina muntu n'akamenyesha makuru co kimwe n'abahinga bakorera ku bibazo vy'uburundi n'akarere basavye perezida mushasha imbere y'uko arahira kwita ku kintu kimwe kibaraje ishinga kwihutira kurekura abafungiwe ivyumviro vya politike n'abamenyesha makuru hamwe n'abahanira agateka ka kiremwa muntu yamara inyuma y'indwi imwe yonyene perezida amaze kurahira basa n'abacitse intege bavuga ko hanini babitewe n'uko barengeye yome bunyoni yagizwe umushikiranganji wa mbere w'igihugu Louis Maja aserukira umuryango Human Rights Watch muri Afrika yo hagati avuga ko ari ubutumwa bukomeye mu gisata c'agateka kazina muntu.
Pour nous à Human Rights Watch, le fait que M. Bognoni a été choisi comme Premier ministre, c'est un très mauvais signe. M. Bognoni, il a été sanctionné par les États-Unis en 2015. En 2015, nous à Human Rights Watch, ku bwacu muri human rights watch kubona umushinga ntahe bunyoni yatowe nk'umushinganganji wa mbere ni ikimenyetso kiri rwose mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yarafatiwe ibihano na amerika uwo mwaka nyene twebwe muri human rights watch n'abandi bashakashatsi twatohoje ukwiyongera kwihamwa n'amabi yakorewe abikekwa canke abagwanya ubutegetsi bwa sendedfdd ayo mabi ahanini yakorwa n'abajejwe umutekano n'urwaruka rwa sendedfdd imbonerakure ico gihe bunyoni yari minisitiri w'umutekano akaba n'umukuru w'igipolisi bisigura ku bwa human rights watch kuko kwiyongera kwihamwa wari ku isonga y'imikorere yako yari bunyoni Monsieur Bognoni, il était à la tête du système qui était responsable pour cette répression.
niko bwana maje yabwije ijwi rya amerika mu kiganiro cihariye mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu umunsi ashikira amabanga perezida evariste ndayishimiye yaramaze kwishura bimwe mu bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu harimo human rights watch yabisiguriye ko burundi butigishwa ibijanye n'ukubahiriza agateka ka kiremwa muntu ehe namwe ni murabe aho ibihugu mvamahanga cyangwa amashyirahamwe amwe bakwigenza ko bagusaba icyo ufite kandi wagendeye kuva kera kiri no mu mico n'imigenzo y'ikirundi iyumvire mu kutwigenzako barasaba abarundi agateka kazina muntu mu gihe tuzi yuko iwabo hari ubwicanyi bwinshi ndetse hari n'abiyadukiriza bakarasa urwaruka mu mashuri yabo mu gihe iwabo abantu barongorana n'ibikoko mu gihe iwabo abasangiye ibitsina ibitsina bubakana cyane mbere n'abavukana bakabirana iwacu naho murabizi ko twakuze kizira no kwica umutereranyi ngo umubyeyi yokike amabere nagishiki na gisaza mu burundi nagishiki na gisaza cyarazira ko bubakana kuko bobyara amacugane nimwiyumvire aho hari umuntu agusaba ubutungane iwabo birirwa baricira abantu mu bitaro ngo bariko baborohereza gupfa bakababaye bakabigira abana mu menshi bagakurura imbanyi atacamira kandi muzi ko kuva kera narindi mu burundi uwishe umuntu yambaye igicibwa mu kibana no mu gihugu gukorora indahoho murazi yuko cari igicumuro kisagirirego ivyo turabizi ntituvyigishwa ariko amakenga ya maje ntahera Pour nous, euh, c'est un indicateur que le nouveau gouvernement de le président ubwacu byerekana ko leta nshasha ya perezida evariste ndayishimiye ihakwa kubandanya na gahunda yo gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi yashinzwe na pierre nkurunziza nkurunziza umukuru w'igihugu ahamagarira abafite ibyo banenga bose kubanza kurindira bakanenga ibikorwa bamaze kubona akanashimangira ko atawukwiye gusuzugura igihugu ciwe novuga ati abari inyuma y'urugo nibatureke nibatureke twubake uburundi mu gutsimbataza intwari bibereye no gukingira agatera kazina muntu dufatiye ku ndero imico n'akaranga byaranze igihugu cyacu intwari bibereye ihera mu gushinga leta mbyeyi leta mbyeyi nayo ikaba ihera kuri sebarundi akunda abana b'igihugu bose amenya ikibiriza n'ikibaraza bakamwubaha bakongera bakamusonera gushinga iyo leta mbyeyi rero nicyo nje gukora nk'uko ibwirizwa shingiro ribintegereza kandi ndemeza neza ko ndi kumwe n'imana byose nzobishobora ntimugire ubwoba ndazi ibindindiriye nje gutsimbataza koko intare yo kwikukira mu burundi ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo ibyo ntarya amakungu azokwirwa n'abiyisaba nk'uko babimenyereye mu kutwigenzako kuko ni wo mwitwarariko wanje niba hakiri abagari burundi ibizigizigi n'ibihere hariho umugani abarundi bazi kandi baciye wabiregarega bigumye n'urya nyene mu myaka itanu ishize imigenderanire yarunyutse hagati y'uburundi n'amakungu kubera bamwe mu bategetsi b'ico gihugu bagirijwe uguhohotera agateka ka zina muntu amatohoza yuguruwe na sentare mpanavyaha cpi yatumye uburundi buyisokoramwo kiba igihugu ca mbere kw'isi kiyikuyemwo ntibwagarukirije aho bwanugaye igisata ca onu kijejwe ateka ka zina muntu bwagiriza abahinga batohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe gukorana n'abashaka gutembagaza ubutegetsi umushikiranganji wa mbere w'uburundi ari ku rutonde rw'abategetsi cumi na babiri b'abarundi bafatiwe ibihano na amerika n'ubumwe bwa buraya abenshi muri bo ni ntwazangabo zo ku rwego rwo hejuru mu nzego z'umutekano n'ukwivuna abansi eroge wurikaneza ijwi rya amerika
tugume mu burundi intara ya mwaro ifite ikibazo cy'ibitaro n'abaganga bo mu rwego rwo hejuru abadogiteri si ho honyine gusa muri iki gihugu cy'u burundi bisaba abanyagihugu urugendo rurerure cyane kugira ngo bagere ku bitaro bikuru bafite byinshi rero basaba leta ni inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda
mu ntara ya cibitoke mu burengero bw'uburundi abanyagihugu bakomoka mu migambwe itandukanye co kimwe n'abajejwe intwaro baremeza ko babanye neza naho badahakana ko mu gihe cyo kwiyamamaza hakunze kuba imishamirano mu badasangiye imigambwe na cane cane hagati ya CNDD-FDD na CNL uno wo mu mugambwe CNDD-FDD amenyesha ko abo bakirangwa n'indyane atari abanyapolitike babushitse twebwe ngaho iwacu mu ntara ya cibitoke mvuze aho mperereye byibaza ko ata kibazo gihari naho tutari mu migambwe imwe mugabo usanga dufise byinshi duhurirako nta kibazo kabisa ibintu byose bimeze neza kandi nko mu mategeko uko bisanzwe bigenda mukene niwo bavuga ngo utsinze ngo ntibatsindaho twebwe twaratsinze nka sendedefurede mugabo twebwe nabo mu yindi migambwe dukorana neza cyane ukuri kwamye nta kibazo ni uko gusa umuntu adasangiye uwundi ibyiyumviro igihambaye ni uko twese tuba dufise intete imwe aribwo burundi bwacu by'ukuri ni uko twese twokwigenza nk'abantu b'abarundi bijunga n'ijambo uburundi ni impetso y'abarundi bose n'abarundi kazi reka mbere n'abanyamahanga bose tubana neza ta wanja wangura eka no muri senere baremeza ko ubu vyifashe neza gusumba igihe bariko bariyamamaza ati naho atamwungu buri sato kiretse idahizwe aremeza ko ubu intara yabitekanye mu bisanzwe muri kino gihe dusa nk'ababanye neza kuko nta ngorane zihari kuko igihe cy'amatora gusa mu miyamamazo niho twabona ko mengo twasa nk'abashamiranye ariko kuva aho amatora ashushe nk'ayaherera icyuka ari cyiza imigambwe nta ngorane ziri ko ziraba cyane cyane kuko ubungubu abantu bose turabona ko tubanye neza nta bisanzwe nuko ngira ngo nk'icyo kwaduka mu nyuma ariko turabona ko bari sawa nk'uko nabivuze ati nkeke cyo kwaduka mu nyuma ariko ubu muri uyu mwanya muri kino gihe byoguma uku byoba byiza gusumba keretse gusa byo kwaduka mu nyuma ariko ubu nta ngorane ntoya zihari kuko turabanye neza urongoye zone ya cibitoke imwe mu zigize komine rugombo hakizimana onesfor aremeza ko icuka hagati y'abanyamigambwe ari ciza kuva amatora arangiye iyo hagize agatirigana naho amenyesha ko baheza bagasukamwo mabisi amace bitoke nibaza kuva imigambwe itangura no kwiyamamaza twamye hafi dusukamwe mabisi mu manuro bahama baduha twama twebwe nyene tuzishira mu ngiro rero n'ubu iyo hagize agacamwo zibana zidakubitana amahembe ariko twama hafi yabo nibaza ko ata ngorane n'imwe zihari ngaha mw'isegitera c'ibitoke n'abahora bavuga ibibatandukanya ahubwo baranezerewe n'ijambo nyakubahwa kizigenza yashoboye kuvuga kw'iradiyo ko bazotwarira abarundi bose kandi bose umwe kumwe bose ubu baratekanye ku majambo meza yavutse kandi bayaga neza n'ubu nibaza ko bari ku kigo naho rero umutekano ari wose mu banyamigambwe aho mu ntara ya cibitoke hamwe hamwe mu zindi ntara siko vyifashe mu ntara ya mwaro ingoro y'umugambwe senere yaraturiwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuri uwa kabiri ku mutumba buhogo komine nyabihanga intara ya mwaro abanywanyi b'uwo mugambwe nibo bashwabadutse baja kuzimya umuriro bakaba bavyagiriza urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bafatiye ko ku munsi petero nkuru nziza yitaba imana igiti c'idarapo ry'umugambwe senel cararanduwe n'izo mbonerakure nyene ku murango izuba riva bakanabishikiriza umukuru w'umutumba w'umunago abanyagihugu b'umugambwe senel bamenyesha ko kuva amatora arangiye ata mahoro bafise mu mihana iwabo mu ntara ya rumonge naho amakuru duhabwa na bamwe bo mu mugambwe senel ni uko batotezwa cyane n'imbonerakure zibagiriza ko batatoye umugambwe sndd fdd mu ntara ya kirundo mu buraruko bw'uburundi hoho amakuru ijwi rya amerika rikesha bamwe mu baba muri iyo ntara ni uko imbonerakure muri kino gihe ziguma zimenyesha ko zirindiriye ko nkuru nziza shingurwa kugira zihana bo zivuga ko bazihemukiye mu matora aheze radiyo ijwi rya amerika yagerageje kubaza abayobozi b'imbonerakure kuri icyo kibazo ariko ntibitaba telefone zabo desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu biyaga bigari tujye mu bubirigi ariko iyi nkuru hombi irahareba muti gute abategarugori batanu bakomoka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bavutse ku babyeyi b'abazungu b'ababirigi n'abiraburakazi mu gihe cya gikoroni bareze leta y'ububirigi mu rukiko bavuga ko bambuwe ikibaranga nk'abantu barabyita icyaha kibasiye inyokomuntu barasaba rero kurenganurwa ndetse n'impozamarira aba bantu bitwa imvange barimo n'abafite ababyeyi b'abarundi n'abanyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi twumve inkuru ya venuste nshimiyimana kuri iki kibazo igikorwa cyo gutanga ikirego ku mugaragaro cyabaye kuri wa gatatu ku rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa buruseli mu gihugu cy'ububirigi abagore batanu bafite imyaka ikabakaba mirongo irindwi bavutse ku babyeyi b'abazungu n'abirabura mu gihe cya gikoronize bareze leta y'ububirigi icyaha kibasira inyoko muntu baravuga ko bahagarariye abandi igihumbi na magana abiri batigeze bafatwa nk'abana b'ababirigi buzuye babyubahirwa umwe muri bo monique bitubingi ufite imyaka mirongo irindwi yatangaje ikinyamakuru le soir cyandikirwa mu bubirigi ko iyo agiye muri kongo bamufata nk'umuzungu yagera mu bubirigi bakamubwira gusubira iwabo abana babyawe n'ababirigi ku birabura bamburwaga ba nyina bakajyanwa mu bubirigi kandi naho bagerayo bagafatwa nabi bagahabwa akato ibyo byabaye ku bana bavukiye muri kongo mu rwanda no mu burundi umwaka ushize uwari minisitiri w'intebe w'ububirigi charles michel yasabye imbabazi mu izina rya leta ariko abatanze ikirego bavuga ko ibyo bidahagije deya tavares mujinga ni umwe muri bo ati iyo ukoze icyaha utabwa muri yombi kugira ngo uryozwe ibyo wakoze ati rero n'ibyo ububirigi bwakoze bugomba kubiryozwa ntabwo imbabazi zihagije barasaba kandi guhabwa uburenganzira busesuye bungana n'ubw'abandi babirigi kandi bagahabwa impozamarira ubunganira mu mategeko Maître Michel Hirsch arasobanura ibindi bifuza ati hakwiye itegeko ritanga impuzamarira kuri aba bagore kimwe n'abandi bose itegeko rizemeza ko ububirigi bwakoze ibyaha mu gihe cya gikoronize barasaba kandi ko buri wese yaba ahawe ibihumbi mirongo itanu na bitanu by'amadolari kandi hagashyirwaho impuguke yazemeza impozamarira buri wese yagenerwa bitewe n'ibyamubayeho urubanza ruzatangira kuburanishwa ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cyenda venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi tuyabagejejeho jye na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc turi iwacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya virusi ya korona cyugarije isi yose ndabashimiye cyane rero ko mwateze amatwi mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire amahoro murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu